Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-2531 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya gama raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya isinaa dhaqqabatta mooltan kibxata amajjii 11 bara 2022 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati haleellaan samiirraan naannoo tigraay keessatti raawwatame lubbuu galaafate rakkoo nageenyaan kan ka'e barnoonni naannoo beenishaangul gumuz keessaa danqamuun gabaasamee jira hoogganoonni somaaliyaa. filannoo paarlaamaaf pirezidaantummaa geggeessuuf waliigaltee irra ga'an martinuu oduudhaa booda dhiyaata qophiin keenya waa'ee uummata oromoo sabbaa dabareeti gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiwusariin tamsaasa har'aa birhaan haayilu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo tigisti gammeeti oduuf gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
akka mooltan oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Tarkaanfiin mootummaan Itiyoophiyaa hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa turan hiikuudhaaf fudhate akkaataa heerri biyyattii eeyyamuun ta'uu isaa manni murtii waliigalaa Itiyoophiyaa ibsa kenneen beeksiseera. Mootummaan miseensota dhaaba shororkeessummaadhaan himatame mana hidhaatii gad lakkisuun sirna haqaa biyyattii waliin waan wal simatu akka hin taane ibsuudhaan paartileen mormitootaa adda addaa guyyaa kaleessaa ibsa baasuu isaanii gabaasni mallaskaachuu ammahaa ibseera. Karaa biraatiin gabaasaan VOA Masfin Arraagee magaalaa Dassee irratti dhimma hiikamuu miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay ilaalchisee jiraattonni yaada gaafate tarkaanfiin mootummaan fudhate haqa qabeessa akka hin taane dubbachuu isaanii agarsiisa. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaa Kaffaale lammiileen ilaalcha adda bilisummaa uummata Tigraayiif qaban irratti akka tokkummaa isaanii eegan gaafachuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee ibseera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsii fi muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa kaleessa marii bilbilaan taasisan ilaalchisee Waayit Haawusii barreeffamaan ibsa baaseera. Pireezidaantii Joo Baayiden muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmedii waliin dhimma walitti bu'iinsa Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiruu fi carraalee nagaa fi araara buusuuf jiran irratti bilbilaan dubbachuu isaanii kan hime ibsi kun. Pireezidaanti Baayiden hidhamtoonni siyaasaa hedduun gidduu kana gad lakkifamuu isaaniif muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed kan galateeffatan yommuu ta'u, hogganoonni lammeen karaawwan itti mariin jabeeffamee waliigaltee lola dhaabuutti geessu irratti guutummaa Itiyoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa karaa raabsamuu danda'u banuun dhimma ariifachiisaa ta'uusaa irratti dhimma lammiiwwan Itiyoophiyaa labsii yeroo atattamaatiin hidhamaa jiran dabalee yaaddoo mirga namoomaa lammiiwwan biyyattii qaban karaa furuu danda'amu irratti akka haasa'an ibsameera. Haleellaa xiyyaara waraanaa dhiyeenya geggeessaman dabalee hokkoraawwan geggeessamaa jiran ilaalchisee yaaddoo qaban kan ibsan pireezidaanti Baayiden Yuunaayitid Isteetsi gamtaa Afrikaa fi michoota naannoo waliin ta'uudhaan akka walitti bu'iinsi Itoophiyaa karaa nagaa furamu gargaaruu fi kan ciccitu ta'uu irra deebi'uudhaan akka mirkaneessan ibsi waayit haawusii eeree jira. Hoggantoonni lammeen barbaachisummaa hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa gidduu dhimmoota hedduu irratti waltumsa cimsuu fi walitti bu'iinsa furuu fi barbaachisummaa hojii qabatamaa irratti cimsanii dubbataniiru jedha barreeffamni waayit haawus irraa ba'e kun. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees Tigraay keessatti bakka namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an qubatan irratti haleellaan xiyyaara waraanaan namoottan nagaa irratti raawwatame akka isaan gaddisiise ibsuu isaanii dubbi himaan isaanii Isteefan Dujaariik ibsa kaleessa baasaniin beeksisaniiru. Amajjii torba bara 2022 halkan namoottan sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaala daddabiit keessa qubatan irratti haleellaa raawwatame kanaan namoonni shantamaa oli du'uuf madaa'uu isaanii akkasumas jalqaba torban darbee mooraa baqattoonni lammiilee eertiraa keessa qubatan kan bakka maayii aayinii jedhamutti argamu irratti haleellaa xiyyaaraa raawwatameen ijoolleewwan lama dabalatee baqattoonni sadii ajjeefamuu isaanii ibsi mootummoota gamtoomanii kun beeksiseera. Hir'inni tajaajilaa kan akka boba'aa fi maallaqaa guutummaa naannoo Tigraay keessa jirus dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gargaartonni isaa dhimma namoomaa irratti wajjiniin hojjetan akkasumas aanga'oota wajjin gargaarsa atattamaa dhiyeessuudhaa fi tattaafachaa akka jiran himeera. Walwaransa taasifamaa jiru keessatti nageenyi sibiilotaa kan yaaddoo itti ta'e Antooniyoo Guutarees maatiiwwan namoottan du'aniitii fi gadda isaanii akka ibsan kan hime ibsi kun gareewwan wal waraanaa jiran haleellaa xiyyaaraa dabalatee lola akka dhaaban akka seera addunyaatii fi abboomamanii nageenya sibiilotaa eegan akka haala gargaarsa namoomaa mijeessanii gaafachuu isaanii beeksiseera. Kunittuu kanaan jiru sababa haleellaa xiyyaaraa baqattootaa fi buqqa'oota irratti raawwatameen kan ka'e dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsa dhimma namoomaa yookiin inni oochaa jedhamee beekamu dilbata dheengaddaa ibsa baaseen tajaajila gargaarsaa naannoo rakkinichi itti uumameera jedhametti kennuu isaa akka dhaabe ibseera. Haleellaa xiyyaaraa raawwatameera jedhame kana irratti amma oduun kun qindaa'etti mootummaa Itoophiyaa irraa ibsi kenname hin argamne. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsii fi Raashiyaan dhimma biyya Yuukireen irratti marii dhugaa fi iftoomina irratti hundaa'e jedhanii akka jalqabanii fi Raashiyaan waraana ishee kuma dhibba tokko ta'u daangaa Yuukireen irratti qubachiisuu ishee ibsi kaleessa Waayit Haawus irraa ba'e beeksiseera. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii Waayit Haawus Jeen Saakii akka jedhanitti muddama babal'achaa deemaa jiru furuudhaaf. Raashiyaan haala waraanaa babal'isuudhaa manna tarkaanfii dippiloomaasii fudhatti jedhanii akka abdii qaban ibsaniiru. Raashaan waraana ishee kuma dhibba tokko sana yoo gara mooraan waraanaatti deebisuudhaaf fedhii agarsiifte muddamicha laaffisuudhaaf fala tokko akka ta'uu danda'u himaniiru jeensaaki. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii Waayit Haawus jeensaaki akka dabalanii jedhanitti marii Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa gidduutti marsaa sadiin taasifamuuf karoorfame keessaa. Tokko gaafa amajjii kudha lama magaala Biraaselsi keessatti gaafa amajjii kudha sadii immoo magaala Veenaa keessatti dhimma Yuukireen irratti taasifama. Itti aantuu ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Windii Sheermaan dhimma Raashaan akka Yuukireen miseensa dhaabbata waliigaltee Atilaantiik Kaabaa yookiin Naatoo irratti qabu ilaalchisee Yuunaayitid Isteets kan jabeessitee itti yaaddu ta'uu isaa ibsuun isaanii gabaasameera. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Raashaa Sarqi Raabkoof gama isaaniitiin biyyi isaanii Yuukireeniin wareeruudhaaf yaada akka hin qabne kaleessa ibsanii sochii waraanaa daangaa irra jiru eenyuunuu yaaddessuu akka hin qabne dubbataniiru. Wareerra Raashaa irraa sodaa kan qabdu Yuukireen akka miseensa naatoo ta'uuf barbaaddu gabaasameera. Pireezidaantiin Paarlamaa Awurooppaa Deevid Saasoolii qibxata har'aa ganama du'aan boqochuu isaanii dubbi himaan waajjira isaanii ibseera. Nama waggaa 65 kan ta'an Saasooliin muddee 26 jalqabee hospitaala seenanii wal'aanamaa turan. Miseensa paartii Sooshaalistii biyya Itaaliyaa fi magaala Filoorensi keessatti gaazexeessaa kan turan Saasooliin bara 2019 kaasee pireezidaantii Paarlamaa Awurooppaa isa teessoo 775 qabu nama hoogganaa turanidha. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaaba Itoophiyaa keessatti haleellaa samiirraan naannoo Tigraay keessatti raawwatameen lammiiwwan nagaan kudha torba yoo du'an hedduun madaaniiru jechuudhaan hojjettoonni gargaarsaa ibsanii jiru. Galmoo daawwit Finfinneerraa akka gabaasetti haleellaan sun kan raawwatame pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden namoota nagaarratti haleellaa samiirraan raawwatamu laalchisee muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin ennaa mari'atanitti ture. Haleellaan sun kan raawwatame wixata kaleessaa Tigraay kaaba gama dhiyaatti kan argamu magaalaa Maayitsabrii cinaatti ture. Gabaasa bulchiinsa naannoo irraa argame akka mul'isutti namoota ajjeefaman irra hedduun dubartoota baabura midhaan daakuu cina turan dabalatee ta'uu maddeen haala isaa argan Asosheetid Pireesiif ibsaniiru. Ministeerri Kominikeeshinii Mootummaa Laggasaa Tulluuf Ministeerri Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Kabbada Adeessis yaada akka kennaniif gaafatamanii deebiin kennine. Haleellaan sun kan raawwatame guyyaadhuma pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif bilbiluudhaan waa'ee haleellaa diroonii ajjecha siiviilota irratti Tigraay keessaaf sababaa ta'e ilaalchisuun yaaddoo qaban ibsanitti ture. Mootummaaf kan kurnaa oliif Tigraayin bulchaa ture TPLF dubbiif wal barbaaduu dhaabanii marii biyyoolessaa akka jalqabaniif Tigraayiif gargaarsa namoomaaf karaa akka saaqan gaafataniiru. Haleellaan samiirraan Tigraay keessatti raawwatame kun torban tokko yeroo hin guunne keessatti yeroo lammataa ta'uu isaati. Jimaata darbe gareeleen gargaarsaa akka jedhanitti haleellaan samiirraan mooraa baqataa magaalaa Daddabiit kan daangaa Eertiraa dhiyoo jiru irratti raawwatame namoota shantamaa ol yoo galaafatu kanneen dhibba tokkoof soddomii saddeet ta'an immoo madeessee jira. Waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Ochaan akka jedhetti kanneen ajjeefaman keessaa kudha lama ijoollee yoo ta'an haleellaan samiirraan raawwatame sun qubsuma yeroo fi mancaasee jira. Sababa haleellaa sanaan kan ka'e raabsiin gargaarsaa Tigraayin seenu adda citee jira. Dilbata darbe Ochaan akka jedhetti michoonni keenya gargaarsaa kanneen kutaa Tigraay keessaa gargaarsa kennan sodaa nageenyaaf jecha hojii isaanii dhaabanii jiran. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti sababaa dhabamuu nagaarraan kan ka'e barattoonni kuma jaatamii sagalii ol ta'an akka barnootatti hin deebi'in biiroon barnoota naannichaa beeksise. Hoogganaan biiroo barnoota naannichaa obbo Biniyaam Mangashaa barattoonni kunneen waan hidhattoonni manneen barnootaa keessatti barataa turan barbadeessaniif mana barnootaatti deebi'anii barachuu hin dandeenye jedhan mootummaan barattoota kana barnootatti deebisuuf hojjetaa jira jedhanii yeroo itti deebi'an garuu hin ibsine obbo Biniyaam Naakoor Malkaatu gabaase.
Hoogganaan biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biniyaam Mangashaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 kanatti barattoota barnoota irra jiraachuu qaban 300 keessaa kanneen kuma dhibba tokko ta'an mana barnootaatti hin deebine jechuun dubbatan kanneen keessaa barattootni lakkoofsaan kuma torbaatamatti dhiyaatan ammoo sababaa itti barnoota isaaniitti deebi'uu irraa danqaman jedhan akkasitti ibsu.
አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የጸጥታ ችግር በመከሰቱ ጋር ተያይዞ bakkeewwan tokko tokkotti sababaa rakkoon nageenyaa uumameef barattootni muraasni mana barumsaatti hin deebiin hafanii jiru. keessumaa barana godinaalee matakkalii fi kaamaashii bakkeewwan tokko tokkotti barattootni kuma jaatamii sagalii fi ja'a barnootaan ala ta'anii jiru. Kanaan wal qabatee manneen barnootaa dhibba tokkoof kudha sagal guutummaan guutuutti yommuu barbadaan manneen barnootaa sagaltamii afur irratti immoo mancaatiin hanga ta'e qaqqabee jira jechuun dubbatan. Obbo Biiniyaam godinaalee matakkaliif kaamaashii bakkeewwan tokko tokko keessatti barattootni barnoota isaanii irratti argamuu dhabuun wal qabatee rakkoo uumame jedhan yommuu ibsan akkas jedhu.
መግባት ሲገባቸው ትግራይ መተከል ዞን ላይ ወደ ሶስት አመት የሚጠጋ ጊዜ ውስጥ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ተማሪዎች በዕድሜው ልክ ትምህርት ቤት መግባት ያልቻለበት ሁኔታዎችን ፈጥሯል።
barattootni osoo barnootatti deebi'uu qabanii keessumaa godina matakkal bakka tokko tokkotti osoo barnootatti hin deebiin hafuu isaaniin barnoota irratti danqaan uumamee jira. Rakkoon kun akka ammaatu kan taasisan ammoo garee hidhattootaa ofii isaanii sosochii dimokiraataa uummata gumuus guhudeen jedhanii of waaman yommuu ta'u hidhattootni kunneen barattootaaf hawaasa irratti rakkoo uumanii jiru. Keessumaa barattootni akka hin baranne taasisanii jiru jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa kun hidhattoota sosochii dimokiraasii uummata gumuuz guhudeen jechuun of waamaniin manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa dhibba tokko ol irratti mancaatii dhaqqabe jedhan yommuu ibsan akkas jedhu.
እርግጥ ተጠቂዎቹ አንድ ዝርዝር ያደረጉትን ነገር ለመግለጽ Hidhattootni kunneen waan isaan raawwatan tarreessuu yoo rakkisaa ta'e illee manneen barnootaa hedduu barbadeessanii jiru. Wayita socho'anitti illee waan manneen barnootaa kanneen keessa qubataniif barattootni mana barumsaatti deebi'uu hin dandeenye jechuun dubbatan manneen barnootaa barbadaa'an bakka isaanitti deebisuu fi barattoota gara mana barnootaatti deebisuudhaaf gama mootummaatiin tattaaffii taasifamaa jira jedhan yommuu ibsanis obbo Biiniyaam akkas jedhu.
መንግስት በኩል ያለውን ሀብትን አብቃቅተን ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት Gama mootummaatiin qabeenya jiru walitti gurmeessuun manneen barnootaa kanneen ijaaruuf hojjetamaa jira. Manneen barnootaa kanneen ijaaruu yommuu jennu yeroodhaaf illee haa ta'u barattootni akka keessatti baratan sadarkaa dandeessisurra geessisuudhaaf hojjetamaa jira. Barattootni yeroo hanga kanaa keessatti barnootatti deebi'uu jechuuf rakkisaadha. Garuu yeroo deebi'anitti barnoota isaan darbe waliin ga'uuf akkasumas akka duubatti hin hafneef yeroo barnootaa dabalataan barsiisuudhaaf qophiin taasifamaa jira jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa kun naannolee kanneenitti nagaa deebisuudhaan barattootni akka barnootatti deebi'an qaamolee naga eegumsaa mootummaa wajjin hojjetamaa jira jechuunis dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godinaalee matakkalii fi kaamaashii keessatti waggoota darban sadan keessatti hidhattootni heddummoota ajjeesanii jiru. Namootni lakkoofsaan hedduu ta'anis madaa'anii jiru. Namootni kuma dhibbaan lakkaaman immoo qe'ee isaaniirraa kan buqqaafaman yommuu ta'u, mootummaan namoota qe'ee isaaniirraa buqqaafaman gara bakka jireenya isaaniitti deebisuudhaaf hojjetaa akka jiru yeroo garaagaraatti ibsaa ture jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hoogganoonni Somaaliyaa kan yeroo dheeraaf lafarra harkifataa ture filannoo paarlaamaa fi pireezidantummaa guraan dhala 25 xumuruuf walii galan. Wixata darbe michoonni Somaaliyaa akka sadarkaa addunyaa waliigaltee sana gammachuun simatanis Waldhibdeen siyaasaa pireezidentichaaf muummicha ministeerichaa gidduutti uumame garuu lammiiwwan Somaaliyaa hanga tokko shakkii keessa galchee jira. Gabaasaa Muhammad Kaayee Maqdishoorraa erge jaallannee dhiyeessa.
Dubbi himaan muummicha ministeeraa Mohaammed Mu'aalimu akka jedhanitti kanneen deemsa filannoo keessaa harka qaban martinuu waan kana tarkaanfachiisuuf seera bahee kabajuu qabuu jedhan.
si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka.
qaamni filannoof hundeeffame walitti dhufeenyaan hojjechuu akka danda'u gochuudhaaf dhaabbattoonni bulchiisaa kanneen deemsa sagalee kennuu sadarkaa adda addaa akka waliigaltee amma jirutti seerawwan ba'an kabajuu qabu jechuudhaan kaawunsiliin gorsa kennu ka biyyattii beeksisee jira.
kana malees jedhu deemsa jiru keessatti barcuma jiran keessaa harka soddomni kabajaa dubartootaaf akka ta'u kaawunsiliin irra deddeebi'ee ibsee jiraa jedhan. Deemsi sagalee kallattiin hin taane kennu waggaa tokko dura gaggeeffamuun kan irra ture yoo ta'u garuu attamitti gaggeeffamuu qabaasa jedhu irratti falmii ka'een duubatti harkifate dhiyeenya kanammoo pireezidaant mohaammed abdullaahi mohaamediif muummichi ministeera biyyattii mohaammed husseen roobale deemsa filannoo irratti addaddummaa qabaachuun isaanii muddama siyaasaa jiru hammeesse jiraataa magaalaa moqdishoo ka ta'anii fi muddamsa ture kan ijaan argan liban mohaammed. waliigaltee ammaa kana simatanii jiru.
heshiiskii shalay waxaan u arkaa heshiis dhaxalgala.
waliigalteen amma irra ga'ame gaariidha sababiin isaas hoogganoota somaaliyaa lameenii fi uummata kan walitti fidu waan ta'eef fiixaan bahinsa isaaf rabbiin kadhanna.
ta'us garuu xiinxaltoonni hedduun waa'ee waliigaltee kanaa shakkii qabu keessumaa yeroo inni itti saganteeffame sanarraa xiinxalaa siyaasaa akka ta'an omaar abdulle. Muqdishoo keessa akka jiru yuunivarsiitii Simaad keessatti saayinsii siyaasaa fi waa'ee hariiroo addunyaa barsiisu akka isaan jedhanitti.
Heshiiska shalay dhacay ma xuma laakiin saddex qodob oo aniga waxaan ka dhex arkay.
Waliigalteen kun waliigalaan simatamaadha. Garuu rakkoolee sadiitu isa mudachuuf deema. Tokkoffaa filannoo paarlaamaa xumuruuf guyyaan 45 kennamuun lammaffaa koreen falmii uumameef furmaata barbaadu addaddummaa pireezidaantiif muummicha ministeeraa biyyatti gidduutti uumameef ittiin ka'umsa kaa'uun sadaffaan immoo waliigalteen kun hoogganoota gosa eenyuu akka filatu ifan godhin hafuusaati kun ammoo booda walitti bu'insa fiduuf deema.
Hoogganoonni Somaaliyaa tuttuqqaa muddamsa yookaan walitti bu'insa haaraa fidurraa akka of qusatan ka gaafate waajjirri tokkummaa mootummootaa inni Somaaliyaa keessaa. bu'aa hundaaf jecha deemsa filannoo qabatamaa gaggeessuu irratti akka fuulleeffataniif gaafatee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashimtan DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hammachiisaan sirna daa'imareef dhalateef maqaa baasanidha. Yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota aadaaf Duudhaa Oromootti barsiisaa akka ta'an qulqulluu ijoo gaaddisaa aadaan kun ayyaanotaan kan geggeeffamu ta'uu himanii amma garuu bakka hedduutti irraanfatamaa jiraachuun yaaddoodhaa jedhan barsiisaa qulqulluu ijoo gaaddisaa dhalattoonni jabanaas aadaa kana akka amaleeffatu gaafatanii jiran galmoo daawwit namoota hammachiisaatti maqaan baheef akkasumas abbootii gadaa gaafatee qophiittaan qopheesseera.
Lammeessaa Barawaaq jiraataa magaalaa Adaamaati. dargaggoon hojii barsiisuu irratti bobba'ee jiru kun maqaa isaa lammeessaa jedhu akka aadaa oromoo hammachiisaatti harmeen isaa geessanii akka mogga'eef hima.
Kanumaa wal qabatee anis warra hammachiisaa itti maatii keenya geessanii hammachiisan kana akka hokiyyatu itti dhalata warra sanatti. Wal duraa duubaan maatii keenya ijoollee achi geessaniiti kan maqaan nuuf moggaasan maatiin keenya. Innaa haaluma sanaan gara hammachiisaa sana nana geessanii maqaa lammeessaa kan jedhamu kan argaa natti moggaasanii booda haati kiyyaa oolmaa kan baate kan jalqaba dhalateen kennee jedhanii kan itti aanuun hordofaa jedhanii anammoo lammeessaa jedhanii sadarkaa manaaf baasanii sadan keenyaaf maatii guutuudhaaf akkasumatti isaan matu baase.
Barsiisaa Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogbarruu fi afaanii akkasumas qorataadha. Aadaan hammachiisaa kun maal akka ta'e akkasitti hima.
Hammachiisanii moggaasa maqaas jedhama. Sirna ittiin daa'immaniif maqaa baasanidha. Gubbisallee jedhama gara Booranaatti. Keeniyaa keessatti illee haaluma waa wal fakkaatu qaba. Xiqqoo shiikaa gubbisaa fi kan Keeniyaa uummata Hokot jedhamu keessatti hin jira. Mucaa daa'ima jalqabaatiif wal qabsiiseetu sunii garuu ammachiisan akka walii galaatti moggaasa maqaa qofa odoo hin taane sirna ittiin daa'imman dhalattuun dhiiga jedhamti. Daa'imman dhalattuun guyyaa soddomaan booda jajjabaattee yeroo ishiin of beekuu jalqabdu sirna ittiin daa'ima dhiiga kana maqaa moggaasanii fi namatti makan jechuudha.
Garaagarummaa maqaa baasuu fi ammachiisaa yoo ibsu sirni ammachiisaa daa'ima reef dhalatteef kan ba'u ta'uu hime moggaasi garuu maqaa nama mogga'uu dhufeef biyyaa fi akkasumas waan kaaniif kennamuudha jedhe. Barsiisaa fi qo'ataan ogbarruu Oromoo qulqulluu ijoo gaaddisaa akka warroome daa'ima ganna sadii akka qabu ishees ammachiisaa geessee maqaa baasuu fi hima.
Iddoodha iddootti garaagara. Gara Booranaatti mucaa hangafaatiif guddisa kan jedhamu sirna addaatu taasifama. Irra caala kabajni isaa mucaa hangafa duraatiif kennama. Akkuma sirni gadaa fakkeenyaaf gadaa Booranaa, gadaa Maccaa, gadaa garaagarummaa hanga tokko godhachaa deeme sana ammachiisanillee akkasuma garaagarummaa qabaata. Akka jiddugala shawaa kanaatti oolaallee almost iddoo hundaatti wal fakkaataa. Qaalluu abbaatti ammachiifatu ayyaana abbaatti ammachiifatu gara booranaa qaalluu jedhuu gara giddugala macaa kana ayyaantu jedhuu achitti ammachiifatu jechuudha wal fakkaataadha garuu adeemsa yeroo keessa wantoonni jijjiiramaa dhufan wantoonni wal makaallee dhufan ni jiraatu jechuudha.
Amma yeroo ammaa kana naannoo kam kamitti beekama ammachiisaan kun immoo maqaan isaa gargar ta'us.
Macca giddugala shawaa kanatti bal'inaan jira. gara booranaa kan gubbisaa sanadha nan sirriitti beeku isa kaan ammachiisan jira moo hin jiru jiru achis qaalluun jiru qaalluu hangafni sirriitti numaa doktor gammachuun fa'aa irratti barreessanii jiru ni jiraata akka guutuu oromiyaatti raayyaa keessallee ni jiraata amma maalirra akka jiru hin beeku malee isaan bira akka jiruun irra ga'ee guutummaa oromiyaatti ni jiraata ammaan kana maalirra jiraa. Dhiibbaa amantaa laa dhufee fi ilaalcha ammayyummaa kanaan wal qabatee afaatii afaatii bakka itti deeme jira. Warri ayyaantummaan jiran ammas sirna gadaas hin ganne bal'inaan sirna gadaas ni godhatu. Bakki immoo amantaa laa dhufee fudhatanii sirna gadaas gatanii ammachiisaa kanas gatan bal'inaan ni jira. Kanaaf jijjiirama ammayyummaa fi amantaa alaa dhufeetiin kana dhiibbaa kanarraa kan ta'e iddoowwan baay'eetti afaatii deemee jira jechuudha.
Sirna kana itti gaafatamummaadhaan kan gaggeessu sirna gadaa keessaa qaama kamidha?
Ayyaantudha abbaa muudaa bakkitteedhaan jira qaalluu bakkitteedhaan jira tokkuma kun riichuwal waan ta'edha kan raawwatudha. Abbaa muudaa yookiin qaalluun yookiin ayyaantuun kun sirna ammachiisaa sirna moggaasa maqaa sirna rakkoo hawaasaa furuu sirna safuu eegsisuu kana kana geggeessaa abbaa gadaallee eebbiseeti. bobbaasaa akka seera sanarraa hin danne sirnaan akka sirna gadaa seera gadaa sana hojiirra oolchuu abbaan gadaa immoo dabareessaa ayyaantuun sun yeroo ayyaana qajeelfatu seera tumaaf hin dabu hin jal'atu qixa sirriidhaan hawaasa tajaajila seera tumaaf lachuu wal tajaajilu jechuudha haala sanaati ammachiisan kun garuu qaalluu yookiin ayyaantuu yookiin abbaa muudatiin kan geggeeffamudha jechuudha.
haa ta'u malee jedha sirni kun sababa adda addaan irraanfatamee jira kan jedhu qulqulluun dhimma kana dhalattoonni amma jiran abbootiin gadaa fi mootummaanis utuu irratti xiyyeeffate dansadha jedha obbo caalaa soorii abbaa caffee gumii tokkummaa abbootii gadaati maqaan ammachiisaatti ba'u hedduun maqaa afaan oromoo too'imanii warri ayyaantuu kun hawwii fuula duraa fi haala yeroo ilaalanii maqaa daa'imaa baasuu jedhu. amma yeroo ammaa kanas bakka muraasatti akka gaggeeffamu himanii kanaaf garuu karrayyuun warra faantaallee fakkeenya guddaadha jedhu.
Karrayyuu fudhattee jiraatte amma karrayyuun amantaa musliimallee yoo hordofe maqaa Oromooti kan baasu. Karrayyuu keessa akkuma jirutti jira haalli isaa maquma Oromootiin jira. Kan maqaa Oromoo baasaa jiru akkuma gosaatti oolaallee karrayyuu boorana warri kun akka gaariirra jira. Hiika Oromoon guddaan uumamaan walitti hidhatee Oromoon dur maqaa baasu namni baasu amma baay'ee hanqataa dhufee jira. Gamtaa abbootii gadaa jedhanii gamtaan sun uumame amma gamtaan sun dambii inni qabu hin beeku. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii qoratamee hayyootaan qoratamee abbootii gadaatiin qoratamee anis miseensuma gadaa keessaa kanan jiru waan kan akka hayyuu seenaa obbo Alamaayyoo Hayilee har'aa seenaa Oromoo kan oduu barreessu har'a ijji baddeetoo manatti kan hafe isaanis kan keessatti hirmaatanii gomiin tokkummaa abbootii gadaa dambii maal maal qabaachuu qaba kan waloon hojjennu aadaa baddee kan nu deebisu jedhamee dambii san keessatti sirritti taa'ee jira. Fakkeenyaa fi lakkoofsa sagalaffaa irratti duudhaalee aadaa Oromoo keessatti jira hundaayyuu kunuunfatanii qabachuu jedha. Hin qabna dambii keessatti. Fakkeenya Irreecha hora arsadii irratti ijoolleen Oromoo sirna gaa'ilaa raawwataa turan. Sirna maqbaasaallee calqabee ture. Egaa amma inni sun walxaxee walxaxee xiqqoo akka barbaadametti akka ka'umsa keenyatti hin jiru. Fuuldura immoo humni gamtaas haa ta'u gumiis haa ta'u hunduu abbootuma gadaati. Waanuma abbootiin gadaa harka jiruudha. Abbootiin gadaa hoo cimanii too duudhaa keenyatti deebi'anii duudhaa Oromoo kan hordofan ta'e wantoota hunduu irraa jedhee yaada.
Abbaan caffee caalaa soorii dargaggoonni aadaa akka hammachiisaa jiran kana dhiibbaa garaa garaan irraanfataman as baasuu fi itti dhimma ba'uu keessatti akka hirmaatan gaafatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmu daawwiti Finfinneerra.
Hawaasa olaantummaan dhiiraa keessa jiru kan akka burkinafaasoo keessatti. haadholiin warraa innaa gaa'illi jeeqamu isaantu himatama haa ta'u malee piroojeektiin baankii addunyaan deeggaramu dhiironni mana barnootaa dhaqanii barachuun abbootii warraa gaarii akka ta'an yaada jedhu qorataa jira gabaasaa heenrii wiilkins yaakoo burkinaafaasoo irraa ergame jaalanne dhiyeessa.
gaa'ila milkaa'e argachuun yeroo hundumaa salphaa miti garuu yaadii burkinafaasoo keessatti argame dhaabbata dubartoota jajjabeessuun hundeeffame rakkoo jiru hanga tokko salphaa taasisee jira yeelii ooyingo dubartii kuwaazamaazu paako jedhamtu innaa fuudhe mana barumsaa waa'ee abbaa manaa barsiisu kan dhaabbata kanaa seenee ture.
Before taking part in the classes, life as a couple was not easy. I used to think it was...
Utuun barumsa kanan seeniin dura akka nama maatii dhaabbateetti jireenyi salphaan turre. Jireenya maatii keessatti rakkoo uumamuu irratti dhiironniif dubartoonni waan wal fakkaatu hedduu qabu jedhee yaadeen beeku. Garuu barumsa kana eegan baradhee booda walii isaanii wal hubatanii wal gargaaruu akka danda'an hin bare.
burkinafaasoon hawaasa dhiirri olaantummaa qabu keessa jirti garuu manneen barumsaa mala adda addaa gargaaramuudhaan dhiironni fedhii haadha warraa hubatanii attamitti gargaaruu akka danda'an barsiisu waa'ee mirga dubartootaa karoora maatii fayyaa fi qulqullina dhuunfaa dhiirota ka barsiisan yoo ta'u maatii kan ilaaleen murtii darbu keessatti dubartoonni qooda akka qabaataniif dhiirota barsiisu. piroojeektii kanaaf burkina faasoo keessatti qindeessaa akka ta'an nabaaluu bibaataa akka jedhanitti barumsi kennamu dubartoota hawaasa keessaaf jijjiirama argamsiisee jira. dhiironni ennaa haati warraa isaanii deessu arganii jiru kunis ijoollee dhalattu kunuunsuun itti gaafatama dhiiraas akka ta'e agarsiisa abbootii manaa mana barumsaa kan hin seenneef kanneen seenanii baratan kun fakkeenya gaarii ta'an jedhaniiru manneen barnootaa abbootii warraaf banaman kun burkinafaasoo keessatti ka jalqabaa ta'an iyyuu piroojeektii walfakkaataan afrikaa kibbaaf niijeer keessatti hojiirra oolaniiru eduwaard waageenii sagantaa tokkummaa mootummootaa inni isheef jedhamuuf hoogganaadha barumsi kennamu kun hokkara mana keessaa hanqisuun gargaareera jedhu.
the acknowledgement that gender equality is not just about women and girls.
Abbootii manaa barsiisuun kun Afrikaadhaa alattis bu'aa qaba yoo ta'e biyyoonni biroon kanneen kanarratti hojjenna jedhaniyyuu addunyaa irratti jajjabeessuu qaban jedhan.
Abbaa warraashee mana barumsaa abbootii manaa seenee ega baratee booda hedduu na gargaaruu jalqabee jetti Nuwaamaa Zaapuuka abbootii manaa kanneen barsiisaniif sadarkaa burkiinafaasootti qindeessitoonni kanneen ta'an akka jedhanitti milkaa'inni argamee jira kanaaf naannolee biyyattii kanneen biroottis babal'achuu qaba piroojeektiin kun sadarkaan lammaffaasaa gara xumura waggaa kanaatti hojiirra oolaa jedhameera.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti. meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 1285 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.